radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye abasirikare batatu ba repubulika ya demokarasi ya kongo binjiye mu rwanda muri iri joro ryakeye mu murenge wa rubavu binjiriye mu kagari ka buhaza umwe yarashwe aricwa abandi babiri barafatwa muri uganda hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu ijana na makumyabiri w'umuryango w'abatagira aho babogamiye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara abasirikare batatu ba repubulika ya demokarasi ya kongo binjiye mu rwanda muri iri joro ryakeye itangazo rya minisiteri y'ingabo z'u rwanda riravuga ko babiri batawe muri yombi undi akaraswa igihe nawe yarasaga ku bashinzwe umutekano mu byo bari bafite harimo imbunda imwe n'amasashe arimo urumogi mu kagari ka rukoko aho yarasiwe ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika gloria tuyishime wiriweho wiriweho bwana none amakuru y'iyicwa ry'abo basirikare dufite magingo aya ubu tuvugana ni ayahe aho ndi nyine ni ahabereye iryo raswa ry'uwo musirikare umwe by'ukuri nyine n'umwe warashwe abandi babiri barafatwa mu by'ukuri uko byagenze babafashe bafashe abo ngabo batatu hanyuma umwe agerageza gucika nibwo nyine yahise araswa ariko se binjira itangazo rya minisiteri y'ingabo z'u rwanda riravuga ko binjiye mu masaa saba nijoro binjira bari bazanywe n'iki binjiye bate ugana n'abaturage bakubwiye ko abo basirikare binjiye bate
yego murakoze abaturage twaganiriye batuye aho ngaho ndetse nyine na n'abatuye mu duce dutandukanye ariko bafite bagenzi babo batuye aho ngaho bambwiye ko mu by'ukuri binjiye hanyuma muri ayo masaa saba z'ijoro batangira ngo kunyaga abaturage ibikoresho birimo amatelefone mbese bashaka nko kubasahura hari n'abagerageje ngo kwinjira mu mazu yabo bagerageza kubambura bimwe nyine mu mitungo yabo cyangwa se kubiba abo twaganira rero bavuga ko bagerageza kubahungabanyiriza umutekano hari n'abinjiye abandi nabo binjiye mu by'ukuri bajya mu tubari mbese ari nko navuga ngo bajya kunywa inzoga gutyo niko abo twaganiriye babivuze ya nuko byagiye bigenda rero hari abo twahuraga bakavuga bati nababonye nabonye n'amaso nahuraga n'abantu bari kuvuga urundimi zivangavanze zitari ikinyarwanda zitari igiswahili byumvikana ko nyine ari iringara abo bantu binjiye baje guhungabanya umutekano bari basinze itangazo rya minisiteri y'ingabo z'u rwanda riravuga ko abafashwe bafatanywe udusashe turimo urumogi baje baje kunywa bari basinze bari abantu bafite mu mutwe hatekanye cyangwa se bari abasirikare bafite ikibagenza mu by'ukuri birumvikana nyine ko bari bafite ikibazo kuko ntisinzi ko umusirikare yaza gusa gutyo gusa akakinjira agatangira guhungabanya abaturage bo mu gihugu kindi kitari icye biragoye ntabwo byumvikana ubwabyo ariko abaturage twaganiriye bo baravuga bavuze bati batangiraga gukora mbese ibikorwa byo gusahura abaturage binjira mu tubari babaka amatelefone byumvikana ko nyine sinababonye ariko byumvikana ko nyine batameze neza mu by'ukuri ubuzima bwabo bwo mu mutwe butari bumeze neza muri ako kanya none se aho ngaho uri mu kagari ka rukoko habereye iryo raswa abashinzwe umutekano ku ruhande rw'u rwanda bo barabivugaho iki urabona babyifatamo gute uwo muntu warashwe arajyanwa he arasubizwa muri kongo mbese ibintu byifashe gute ku ruhande rw'u rwanda umutegetsi w'u rwanda mwavuganye we yakubwiye iki abo ubona hafi aho ngaho barabibona bate tunagerageje guhamagara rero mukuru arinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda ntiyagira icyo abivugaho ariko hano ndi kuri prime senta cyangwa se nyine ahabereye iryo raswa hari inzego z'umutekano zitandukanye abapolisi abasirikare urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bamwe bapima baba bambaye imyenda y'imyeru bapima imirambo niko navuga barahari benshi cyane hari n'aho abaturage bababujije kurenga mu by'ukuri urabona ko umutekano wakajijwe cyane n'ubwo guverinoma y'u rwanda nta muntu urifuza kugira icyo nyine abivugaho twagerageje kubavugisha ntibagire ikintu badutangariza aho ngaho byabereye ntabwo ari ku mupaka winjiriramo abavuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo amakuru ufite abari basanzwe binjira muri kongo babinjiye uko bisanzwe n'abavuga n'abaturuka muri kongo nabo binjiye mu rwanda uko bisanzwe muri kino gitondo yego byari bisanzwe rwose byari bisanzwe kuko birumvikana ko n'abakoze ibyo bintu mbese abo basirikare b'abanyekongo bo byari nk'ibikorwa by'urugomo niko nabyita ntabwo byo rero byabujije abakora urujya n'uruza hagati y'ibihugu byombi gukomeza kurukora gloria tuyishimiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu kagari ka ruko ku murenge wa rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane bwana minisitiri reka noneho twumve umwe mu baturage uko yabwiye ijwi ry'amerika uko byagenze ngo bigeze aho turavuga ati si koko abasirikare ba kongo bava mu gihugu cyabo bagatera igihugu cyacu cy'u rwanda ubwo nabo byageze aho bava muri iyo kabari ya mbere baraza bazamuka mu yindi kabari yo kwa rutamu bageze mwa rutamu nibwo basanze abandi barimo bari kugiza ibiti bari kuganira bari kunywa mwago masaha ubwo babasaba ku nzoga barayibahereza babahaye banywaho bamaze kunywaho umwagira ute avuga iringara abo baturage bababonye aravuga ati si abantu bambaye teni bimeze gutya ko atari abanyarwanda abasirikare bavuye hehe ubwo nabo byageze aho ariko uwa mbere aho bavuye yahise akahamagara umuturage ufite telefone ati muhamagara inzego z'igihugu twagize ute twinjiriwe ubwo nabo byageze aho ngo arahamagara amaze guhamagara muri ya kabari ya kabiri nibwo bagezeho nyuma yaho barakokinga bakokinze bari barimo bose bagira ute bagira ubwoba bagize ubwoba nibwo bageze nyirikabari nawe ngo abanguke ase gutya uruhande nawe ahita akamagara inzego ati yewe muze twatewe ubwo cyo koza abasirikare b'inaha niho bageze aho bagize ute mu minota itarenze itanu babimennye muri ako gace k'iwacu bamaze kwimana muri ako gace k'iwacu nibwo basanze bazamutse mu kuzamuka niho bagezeho baravuga ngo nibatangure barebe abo bantu bagize ute binjiriye igihugu mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iyi nkuru y'abasirikare ba repubulika ya demokarasi ya kongo binjiye mu rwanda turayigarukaho mu makuru yacu ataha abanyekongo bakoreshaga umupaka wa ruhwa uhuza uburundi n'u rwanda bavuye mu mujyi wa uvira na bukavu bahangayikishijwe n'ifungwa ryawo inkuru y'umunyamakuru vedasi ngabo tugera ku mupaka wa kavimvira kuri uyu wa mbere hari imodokari zibarirwa mu majana zari zitwaye abagenzi b'abakongomani bari bavuye mu mujyi wa bujumbura bagana bukavu abandi nabo bari bavuye bukavu bajya i burundi zimwe muri zo zari zapfiriye mu mazi ari mu ibarabara riri kuri uwo mupaka abandi bagenzi nabo hari abo bahekaga ku mugongo kubera amazi y'umugezi wa nyangara yafunze umuhanda bamwe mu bashoferi b'ishyirahamwe ry'amapasa ritwara abagenzi muri kongo bavuye bujumbura bari basanzwe bakoresha umupaka wa ruhu bavuga yuko ari igihombo kinini kuri bo kongera kunyuza ibinyabiziga byabo mu kibaya cya rusizi ahandi ikibazo cy'umutekano i kongo ni habi cyane abasoma hagiye babahagarika bakabasahura ibintu byose no kubicisha inka bakanabica umva ni imana yonyine mu ijoro amababara ni mabi ku rwego rwo hejuru nuko bimeze twe twasaba abajejwe kuyobora ibihugu byose bibiri ko bokwicara hamwe bakaganira nk'abantu b'abagabo kuko natwe bw'abanyagihugu ntitube fitime kubera ibibazo by'abari na biriya bituma batayaga ngo bicare hamwe sebinama rishari ni umukozi w'umwe mu miryango idaharanira inyungu ikorera muri uvira ashimangira ko uku gufunga uyu mupaka bizagira ingaruka kuri bo kuko hari igihe basangaga umupaka w'akamanyu bafunze saa kenda bakanyura kuri ruhu rwose twebwe tubona kuko icyo tugiye guhomba tugiye kuza duca muri ririya barabara imitima idatekanye kuko kera twabaye insekirize hariya twahacaga turi insekirize rero kubera ko tutakirinyuramo urumva ko tugiye kugira insekirite rero hari amasaha amwe tutagendagamo bitewe n'umutekano muke aha kandi ku mupaka wa kavimvira twahahuriye na bamwe mu bacuruzi ndetse n'abagenzi bari basanzwe bakoresha umupaka wa ruhu bavuga yuko kuwufunga byazamuye igiciro kuko kuva bujumbura ujya bukavu unyuze muri uvira ari ibihumbi mirongo itandatu by'amarundi mu gihe byari bisanzwe ari mirongo itatu na bitanu sifa mari ni umucuruzikazi itike y'ingendo yikubye inshuro zitatu ku yo twari dusanzwe twishyura twebwe abacuruzi turagowe sinzi niba tuzongera kugaruka kanje w'igoma ndishyura inshuro kazini mbere twishyuraga ibihumbi mirongo itatu na bitanu ubu ni ibihumbi mirongo itandatu by'amarundi pasifike biganiro ni umuturage w'umukongomani ukorera muri uvira na goma yakoreshaga umuhanda wa ruhuwa uhuza uburundi n'u rwanda yemeza yuko usibye abagenzi bawukoreshaga n'abarwayi bavaga bukavu bajya kwivuriza i burundi nabo bawukoresha abarwayi bajaga kwivuza buri munsi waremwe i bujumbura bagendaga kubera ko hari ibarabara ryiza bagashika nta ngorane bakivuza bakongera bakagaruka bakubereza amarandevu yabo ariko kubera ko uyu munsi amafrontiere afunze ndibaza ko bigiye kutugora cyane kugira ngo umuntu uva i bukavu avec leta actuelle y'ibarabara usibye abakongomani bavuga yuko batewe igihombo n'uko uburundi bwafunze imipaka yabo n'u rwanda n'abacuruzi b'abarundi bakorera ku mupaka wa ruhwa nabo bataka igihombo nibizi jane yagurishirizaga imyembe n'indimu je byanguye nabi cyane kuko uwo muryango ari je nari ndawutunze jenyene urumva niho hari hantunze n'abo bana kugeza ino saha ubu sindonka n'icyo ndabagaburira kubera aho nyine k'uwo mupaka ariho hari hadutunze umva abana ntibarara inzara cyangwa bayirirwa ariko kugeza ino saha kuva bawugara ubu baraburara bakabwirirwa ubusanzwe abaturage b'abakongomani barimo abanyeshuri abagwayi abacuruzi ndetse n'abakorera amashyirahamwe yigenga bakoreshaga uyu mupaka wa ruhwa bavuye bukavu ndetse na goma igihugu cy'u Burundi cyafunze umupaka wacyo n'u rwanda mu cyumweru gishize nyuma yo gushinja u rwanda gushyigikira inyeshyamba za redi itabara n'inkunga u rwanda rwagiye ruhakana mu gihe cyose icyo kibazo cyazamugwaga vedase ngabo ijwi rya amerika
bakunze baradiye ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri uganda hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu ijana na makumyabiri umuryango batagira aho babogamiye kuri gahunda hariho ibibazo by'umutekano ku isi ivugurura ry'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi n'imihindagurikire y'ibihe kampala igena shose bahizi ni inama ritegerejwe igihe kinini kandi uganda yashyizemo ingufu n'amafaranga menshi kuyitegura mu gusana imihanda gusukura ibice bitandukanye by'umujyi kimwe no kubaka inyubako nsha igezweho yo kwakira iyi nama intumwa zirenga ibihumbi bibiri ziturutse mu bihugu ijana na makumyabiri ku isi nizo zayitabiriye kandi zasozwa n'inama nkuru y'abaperezida b'ibyo bihugu ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'abibumbye insanganyamatsiko y'iyi nama ni uguteza imbere ubufatanye mu gusaranganya ubukungu bw'isi mu gutangiza iyi nama habayemo kwemeza ambasaderi wa uganda mu muryango w'abibumbye adoniya ayebare kuyiyobora no gukora ku bizashyirwa mu itangazo rya kampala inama yitabiriwe n'intumwa nyinshi zo mu bihugu byo mu burasirazuba bw'isi akarere karimo kuberamo intambara umuyobozi w'intumwa zaturutse muri palestine ari nawe wihagarariye mu muryango w'abibumbye riyad mansur yasabye ko ibyo iyi nama ivugaho byose byibanda ku kibazo cy'intambara ibera mu ntara ya gaza muri palestina ibitero n'ubugizi bwa nabi duhuye nabyo mu minsi ijana ishize ntabwo byigeze bibaho turabasaba gukomeza gushyigikira palestina kugeza duhagaritse aya makuba ubu turavuga rumwe n'umuryango w'ibihugu by'abarabu umuryango wa kisilamu hamwe n'iri huriro ritagira aho ribogamiye ku ntego eshatu zo guhita imirwano ihagarara igaza kugeza ubutabazi ku baturage bacu mu mpande zose z'akarere ka gaza no kurwanya ibyaha byibasira inyokomuntu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa uganda jeje odongo atangiza iyi nama yashimangiye ko ibihugu bigize iri huriro byugarijwe n'amakimbirane y'intambara ibyorezo by'ubuzima ubushomeri imihindagurikire y'ikirere n'iterabwoba iyi nama igomba gushakira ibisubizo It is therefore crucial for us to address existing new ati tugomba gukemura ibibazo bisanzwe ibishya kandi n'ibirimo kuvuka kubera inyungu z'umuryango wacu n'iz'abantu bacu uganda yizera ko ubufatanye bw'ibihugu byacu byose busabwa ubu cyane kuruta ikindi gihe cyose kugira ngo buri wese ategure kandi asubize neza ibibazo duhuriyeho individually and collectively respond to further challenges.
iri huriro riza mu mwanya wa kabiri ku muryango w'abibumbye mu miryango igizwe n'ibihugu byinshi ku isi ryatangijwe mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe n'abayobozi barwanyaga ubukoroni hagamijwe guteza imbere inyungu z'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere no kwirinda guhuza na kimwe mu bihugu by'ibihangange byagize uruhare mu ntambara y'ubutita amerika na repubulika y'abusoviyeti ubu ariyo uburusiya icyakora bamwe mu basesengura bya politiki bavuga ko iri huriro rimaze kunyuranya n'intego ryatangiranye yo gutegamira kuri kimwe mu bihugu by'ibihangange mwambusi ya ndebesa ni mwarimu w'ubumenyi bwa politiki muri kaminuza ya makerere ati muja mubona abakuru b'ibihugu mirongo itanu na bine bya afurika bose bapakira imifuko yabo bakerekeza i tokiyo washingitoni cyangwa mosco ibyo se bivuze iki iyi nama izamara icyumweru izarangira kuwa gatanu n'inama y'abakuru b'ibihugu kandi kugeza kuwa gatanu w'icyumweru gishize abaperezida barenga mirongo itatu kuri ijana na makumyabiri nibo bari bamaze kwemeza ko bazayitabira perezida museveni azatorwa kuyobora iri huriro kumara imyaka itatu iri imbere asimbuye perezida wa azabijiyani intumwa ziturutse mu muryango w'abibumbye nazo zitabiriye inama ziyobowe n'umunyamabanga mukuru antonio guterres zimwe mu mpuguke mu bya politike mpuzamahanga zemeza ko iri huriro ryagize uruhare runini mu kurwanya ubukoroni no kubaka ibihugu bishya mu myaka ya mbere ryatangijwe n'abaperezida b'icyo gihe ari bo w'ubuhinde jawaharlal nehru Kwame Nkurumawagana, Gamal Nasa wa Misiri, Sukarno wa Indonesia na Josip Tito wa Yugoslavia. Mu bihugu by'akarere Uganda n'u Burundi byinjiye muri iri huriro mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane u Rwanda rwo rwinjira mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo itangirana n'iri huriro mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe Ignatius Bahizi Ijwi ry'Amerika Uganda
iwanyu mu ntara mu ntara ya makamba mu burundi haravugwa ukwiyongera kw'indwara y'ibibembe mu mwaka ushize habonetse abantu makumyabiri na babiri bayirwaye inkuru ijwi ry'amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu burundi muragizwaho na tirive ndayishimiye iyo ndwara y'imibembe yibonekeza cyane mu makomine ya nyanzarake kibago na kayogoro zihana urubibe n'ibihugu bya tanzania na kongo amavuriro yakira benshi mu barwaye imibembe n'ayari ku mupaka ivuriro rya mugeni mu kayogoro ukeye ikibago na kabonga inyanzarake ayo mavuriro ari munsi y'ibirometero cumi uvuye ku mupaka wa tanzania ntirame basahure ajejwe kurwanya indwara y'imibembe mu ntara y'amakamba asigura ko ubwo bwinshi bw'abafatwa n'imibembe buva ku migenderanire bagiranira n'abo mu bihugu bahana imbibe ibyo bihugu bibiri rero ni ibihugu bikibonekanamo cyane ku rugero rwo hejuru e, indwara y'imibembe hanyuma abenegihugu bacu bo muri muri ayo makomine murazi kenshi baraja i tanzania baraja no muri Kongo iyo bamaze kugenda kugenda hariya rero bahura n'abagwayi bagwaye imibembe hari naho bashobora guca baza banduye igacibona rero kwinjira iwacu ku ivuriro ry'umugeni mu kayogoro twahasanze abaje gufata imiti y'ukwezi kwa mbere kwa bibiri na mirongo ibiri na kane haharugwa bamaze gukira imibembe bagira kuri cumi na batatu abandi batandatu bakaba bakivugwa nteturiye diodone ni umutama w'imyaka mirongo itandatu n'itanu amaze imyaka cumi n'umunani apimwe indwara y'imibembe kandi aracari ku miti intoki zarakongataye ati nararembye ndi mu mirima mvamo ndamenya ko nanduye imibembe iyo ukuntu yafashe narima ahantu mu mwonga umunsi umwe ndi gukorayo ntema igiti umenga kiragumye cyane hanyuma intoki zimera nk'izikongatana ubwo nyene nkafatirwa n'itungo ngaho ndasinzira maze gusinzira ngaho nagumye ndazira naho nzanzamukiye nasanze izuba ryangesheje basi nta minsi yaheze rero ntabona ko ngwaye wakana barutazari nawe afise imyaka mirongo mirongo itandatu n'ibiri nawe avuka mu kigomagoma imugeni mu kayogoro we yagiye kwivuza kuko abwiwe n'ababanyi ko afise ibimenyetso by'imibembe abo tubana bambwiye bati turabona ibara ku mubiri wawe iryo bara rero muribonye rimwe ryari mu ruhango irindi rikaba ku maboko hawe irindi rikaba ku kirenge abo tubana bati mutama we urarwaye genda rero kwa muganga nubwo abarwaye imibembe batakinenwa canke ngo bakumirwe mu kibano igihe baba bamaze gufata imiti amezi abiri ntibanyiha generose we w'ikigomagoma yahisemwo kwahukanira mu nzu ku gutinya kwandura indwara y'imibembe aya mano yose nkano na rimwe rikiri agira rya mukwiwe naje nkaca rya mukwanje yapfuye gufatwa gusa naciye nyene aca rya mukwiwe n'imfungurwa afungura guhiwe ndamuhaye nanje tugaca dusangira n'akana gasigaye haziko ariko neturiye diodone we arashinga intahe ko mu kibano no kwa muganga atangorane yigeze agira ntibanyiha generose arababazwa ariko nuko atashoboye gukira neza kuko yagiye kwa muganga yasinzikaye nawe wivuze warasinzikaye urivuza mugabo ubuzima ntush- ntushobora gucoronka nka bwa bundi woba wari ufise utaragwara ingufu ndafise nkenke nyene zu- z'uwagwaye nyene ibirabagu ku mubiri byaraheze ariko intoki zagumye zikongataye bigatuma we n'umugabo wiwe wa kane baritazare batagikora imirimo yabo neza eka nabo zacitse nta muti uriho nico gituma nirame basahura jeje ubwisata co kugwanya imibembe mu ntara ya makamba agira ati uburyo rero ndabisubiyemo bwo kurandurana n'imizi indwara y'imibembe ni uko kuntu abenegihugu bose iyo bava bakagera baronswa inyigisho z'iyo ndwara kungena ifata n'ibimenyetso byayo hanyuma agaca amenya ati nta handi si kwa rumenyi sivurirwa mu bindi bi- imiti y'ikirundi sivura imibembe agaca amenya ati iyi ndwara ivurwa kwa muganga agaca nyarutse n'aba ikindi ni uko abasangiye umuryango n'uwo yafashwe n'imibembe bojanwa kwa muganga bagapimwa kugira ngo abo basanze banduye biciye mu guhanahana imwe mucanke amate nabo bace bashigwa ku miti hakiri kare abarwaye rero imibembe barafise abaremesha kiyago babakurikirana kugira ngo ntibasibe gufata imiti iyo urwaye imibembe ari ku miti ariko adashobora gushika ku ivuriro kuyihabwa baraja kuyimutorera iyo basanze naho hari umaze amezi atatu yarahagaritse imiti aca yitangura gushasha eka n'uwo babonye ko ibimenyetso by'iyo ndwara baramwegera bakamujijura ko yoja kwipimisha kare dusubire mu rwanda ku nkuru y'umwana wambitse ikamba ry'ishimwe umubyeyi wamutoraguye mu mashyamba ya kongo dore hashize imyaka mirongo itatu binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika uwo mwana michel muhawe n'imana akaba yarabonye umuryango we umuhango wo kwambika ikamba aurelia kanziga wabereye i kigali hari umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa
bakimbagira nk'abashagaye umugeni kandi bambaye nk'abageni mu ndirimbo amashyi n'impundu uko niko umuryango wa evariste habimana wakiriye umwana wabo misheli muhawe n'imana wari umaze imyaka mirongo itatu baraburanye bahujwe n'ikiganiro agasaro kaburaga gitambuka kuri radiyo ijwi ry'amerika muhawe n'imana siyo mazina ababyeyi be bari baramwise mbere ya jenoside yitwaga tuyisenge bamuhimba kazehe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi umukecuru hureriya kanziga yatoraguye tuyisenge mu mashyamba ya kongo yaburanye n'ababyeyi be niko kumwita muhawe n'imana mu muhango wo kumushyikiriza ababyeyi be yari amashimwe kuri kanziga wari umumaranye imyaka mirongo itatu atazi ababyeyi bamuhawe n'imana ibyo wakoze mu by'ukuri turagushimira tubikuye ku mutima kandi ababyeyi wafashije kurera mu by'ukuri bazirikana igikorwa wakoze ntabwo umuntu yabona icyo kugushimira kandi icyo yabona yakoze icyo wakoze mu mwanya wabo ni wowe ukizi umwana w'imyaka itatu kumufata amukora igikorwa nk'iki ngiki akaba ari umugabo tureba aha ngaha mu by'ukuri mubyeyi warakoze cyane twongeye gushimira tubikuye ku mutima nawe ni mushiki wa misheri ni mushiki wa
muhango wabereye mu kagari ka rugando ku kimihurura mu karere ka gasabo i kigali ari naho ababyara muhawe n'imana batuye madamu mediatrice mukankusi ni nyina wa muhawe n'imana wari yarataye icyizere cyo kuzabona umwana we avuga ko mu bihe bitandukanye yasaga n'uwataye umutwe kubera kubura amaraso amukomokaho acyumva ko muhungu we ageze mu rugo byabanje kumugora bishyira ibwonko igitangaza gikomeye kidasanzwe ku itariki icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe kuko nk'uko nari narabibwiye yehova yaramuzanye amugeza mu rugo ntagiye kumushaka papa we yarampamagaye ndi ku kazi arambwira ati wa mwana yaje aramubwira ati siko nasize wubaka ibyo bintu utangiye uvuye kunywa agaki gatumye utangiye kumbeshya koko guhuza muhawe n'imana n'umuryango byaranzwe no gusabana ku mpande zombi bakata umugati nk'ikimenyetso cy'isabukuru runaka ubundi impano zirisukiranya ku mukecuru kanziga watoraguye muhawe n'imana mu mashyamba ya kongo impano isumba izindi muri uyu muhango muhawe n'imana yambitse kanziga ikamba ry'ishimwe ririho amagambo agira ati warakoze mubyeyi kuki muhawe n'imana yabitekereje atyo Mama yankora ibintu bikomeye nanjye ntabasha kukuvuga usibye rurema wenyine niwe ubizi kuko ngewe nanjye ubwanjye kuko yankora ibintu andinda kuba ndi mu muhanda ndara mu biraro kugeza na n'izi saha nicyo kintu cyanshimishije cyane gikomeye kanziga yatoraguye uyu muhawe n'imana afite imyaka itanu y'amavuko aramurera kugeza ku myaka mirongo itatu n'ibiri niki cyamuteye iryo shyaka ni inkoko kuva kera ntabwo ngira urwango ku mutima wanjye nzi ko umwana wese ari umwana ni kimwe n'undi abana bankunze kera ndi umwana nanjye ndabakunda uyu munsi rero yakwambitse ikamba ry'umubyeyi wakoze rwose neza ishimwe wa mubyeyi uriyumva ute neza cyane umwanzara akabura umushimisha mukankusi ubyara muhawe n'imana igihe umuryango we wahungaga yasigaye mu bitaro kuko bari baramurashe umunsi nk'uyu yahuye n'umuhungu we ntusanzwe umunsi nk'uyu ni umunsi w'ibyishimo bikomeye kuba ndi kumwe n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango ndimo kwifatanya no mu byishimo byo kwakira umwana wanjye imyaka mirongo itatu tuburanye ko njye n'ibyishimo bikomeye ariko se kanziga watoraga uyu mwana akamumarana iyo myaka yamufataga ati umwana akambwira mu bise ni habimana mbese habimana ni benshi ntamenya ari uwahe mbese mutarahunga mwari umwana akambwira ati sinzi komini yanyu mwarimo niyihe umwana akambwira ati sinzi abaturage bakambwira ngo nijye kumura ni bucura imana yampaye icyo nzarya azarya icyo nimburara nawe azaburara nimbwirirwa nawe azabwirirwa ariko sinikuraho ubucura bwanjye imana impaye madamu hasheri nyiraneza w'imyaka mirongo itatu n'irindwi y'amavuko yari kumwe na muhawe n'imana wari uzwi nka kazehe mu gihe yaburiraga mu mashyamba ya kongo subabyara icyo gihe yari yagiye gushaka amaramuko intambara iba adahari ari nako kuburana nawe avuga ko akimara kumenya ko musaza we yabonetse ibyishimo byari byose kandi ko hari utumenyetso bashingiyeho twatumye hatabaho kumwitiranya n'undi wese navuye mu kazi niruka mpita nza kumureba nkimukubita amaso neza uko nari muzi nta kintu yahindutseho kubera ko nyine n'ubusanzwe asa na papa kuko niyo muhungu wirabura twese turi inzobe nge na muzungu ariko urabona ko yirabura asa na papa tukimubona twese twihutiye kumenya icyo kimenyetso se mama yavuze kirahari cy'ikibibi ku kirenge kuko turebye dusanga ikibibi kirimo arambona ati nzagiwe ati ngwino umbwire ahantu wantaye nuko ndamuhobera neza rwose numva ndishimye ndavuga inti musaza wacu arabonetse mbese nako byaturenze muhawe n'imana kugeza ubu nyuma yo kubona umuryango avukamo yarawusanze barabana kandi uko byumvikana arasa n'ufite ababyeyi babiri b'abamama urumva ni ibintu bishimishije cyane ntabwo navuga ngo mbonye umuryango ntereranye wa wundi nakuriyemo ubwo twaguye umuryango biranshimishije cyane ni ukuvuga ngo nzajya njya aho nshaka bose baracyabura ababyeyi banjye ntabwo nabatererana icyafatwa nk'igitangaza umuryango wa muhawe n'imana utuye mu kagari ka rugando ku kimihurura naho umuryango wamutoraguye ukamurera mu myaka mirongo itatu uba mu kagari ka bweramvura mu murenge wa jabana imiryango yombi niyo muri gasabo mu mujyi wa kigali kuri evariste habimana w'imyaka mirongo itandatu y'amavuko se wa muhawe n'imana ati nuko bavuga ngo urwanya uruto ariko ni runini aravuga ngo igihugu ni gito ngo ni akatomo ariko ni hanini urumva imyaka mirongo itandatu abijabana nanjye mbaha kandi ntembera buri munsi nawe yarazakagera hano ariko nambone nange simubone inshuti bakunze ibijwi rya amerika cyane cyane mwe mukunda ikiganiro agasaro ka buraga n'izindi gahunda zacu ku ijwi rya amerika mutarabona banyu nimukomeze mutugane tubafashe nk'uko ariyo ntego y'ikiganiro cyacu kandi cyanyu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara amashimwe kwa mwaduteza amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi mukomeze mugire umunsi mwiza mwari